ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turavugira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mwiriwe neza se muri kumwe na thomas kamirindi ikiganiro cyanyu murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ngayo nguko rero murisanga umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza aherutse guha imbabazi abanyororo bagera ku bihumbi bibiri na magana atanu yabivuze mu ijambo ryo kwifuriza abarundi umwaka mushyashya muhire w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi reka tubibutse uko yabivuze mu ntumbero yo gusasagaza amahoro iteka n'itekane mu gihugu twisunze ingingo y'ijana na cumi na gatatu yibwirizwa shingiro twagiriye ikigongwe abakatiwe gufungwa imyaka itarenga itanu abamaze bitatu vya bine mu muvuto kongera tugabaniriza ibihano nyororo batandukanye bose hisunzwe uburemere bw'ivyaha bagirizwa n'inyifato yabo mu mabohero barimwo kubera iyo ngingo banyororo bababa ibihumbi bibiri n'amajana atanu bagiye kwidegemvya tubasavye kwirinda ico cose cotuma igiti kibakora mu jisho kabiri perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi rero atanga imbabazi ku banyururu bagera ku bihumbi bibiri na magana atanu mwabyakiriye mute murabitekerezaho iki urubuga ni urwanyu kuri telefone dufite arno arno
wiriwe wiriwe kamirindi wiriwe neza se urabitekerezaho iki izi imbabazi z'umukuru w'igihugu cy'u Burundi
rero kuba yaravuze gutyo ndabyumva bimwe bimwe ndabitaba ko n'ibyo ntashobora gutahura jewe abo banyora bashobora kuba yahaye ikigongwe harimo wenda abantu bamwe bamwe bari kubegamiye umugambi uri ku butegetsi kuko si nka bose harimo abamaze imyaka n'iyindi bataracirwa urubanza harimo n'abaciye urubanza mugabo ba ba ba bari baharangije ikiringo cyabo kugeza ubu nibaza ko benshi batarimo
yego
ntushobora kumbwira nk'akaroro ndashobora guha nk'akaroro nk'ubu kumbure ko atanze ikigo yatanze ikigo ubwo nka deziro amahoro azwi mu bintu byinshi mu gihugu cy'u Burundi ashobora kuba arimwo we wumva ikigongo kiba cyatangiye ku bantu cyatangiye ku bamwe n'abandi kuko si kuri bose uko ndabibona negereye henshi impimba siko abari guhabwa ikigongwe sibo bagihawe abagihawe n'abashobora kuba barakoze neza cyangwa bashobora kuba barakoze ibindi kuturiye mpimba se hari abo wari wabona batangiye gutaha basubira iwabo mu ngo zabo
ntabwo ndabona ntabwo ndabona barasubirayo basubira iwabo ntabwo turabona reka
iyo bavuze nimba ego ko ibihumbi bibiri na magana atanu mu bisanzwe bari guca bari kuba babishyize mu ngiro kuko ntabyo turabona bashyize mu ngiro eee arino urakoze hanyuma ikindi ndashaka ikindi ikindi kibazo ko muramutse muvuga icyo o ndashaka ko kubasaba muzo turondera umuhinga ashobore kudusesangurira iriya mvugo nyine ya nyakubahwa yo ku itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa cumi na kabiri kuko wenda nashatse kukibaza ariko ndabura umwanya mudushakire kugira ngo dusi kuko abantu benshi baracibaza iriya mvugo mbega ni imvugo nyabaki benshi ntibabisigura kugira ngo azoduhe umuco kw'iriya mvugo murakoze niko iyo mvugo ushaka kuvuga kubera ko ndibwira ko yavuze ku bintu byinshi urumva imvugo vuga neza iyo mvugo ni kuruhe ni ku kihe kibazo ni kuri iki ngiki cy'abanyororo cyangwa ni ku kindi kindi
ni ku kindi kintu na- ni ku kindi ntabwo ari ikibazo cy'abanyororo ni ku kindi kintu yigeze yavuze bya- byatumye bi- bitera icyuka mu bantu bavuze ukuntu aravuga ukuntu abantu aba- bahunze n'ibiki n'ibiki n'aba- ibi byinshi byinshi
ariko rero byinshi byinshi ntabwo biba bisobanutse arino gerageza kugusha ku ngingo neza uwo muhinga tuzamushake nawe azi Mm.
ibyo agiye gusigura
bo ni uko ntabyibuka neza ku- eh, ukuntu yabivuze Eh, gerageza
Ah,
Eh, Eh, kirasi- reka kirasi- reka kirasizo nda- nda- ndaza kugishakisha nda- ndokurungike rwose kuri whatsapp
Eh, urakiturungirikira kuri whatsapp
sawa sawa urayibuka
yego ndayifise yewe ndagushimiye aruno uze kubikora murakoze murakoze yewe umunsi mwiza
yego nawe radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda perezida nkuru nziza yari yaherutse gutanga imbabazi ku banyororo bamwe na bamwe bose hamwe bababa ibihumbi bibiri na magana atanu murabitekerezaho iki murabivugaho iki mwabyakiriye mute kuri telefone dufite habimana habimana we
babwe urakomeye se
eh meze neza kabisa bishimye rwose nuko ni uko imana ishimwe ibi rero byo guha imbabazi Yego abanyororo cyane.
bamwe na bamwe wabyakiriye gute
yabagaye jewe nabyakiriye neza kabisa nishimye cyane ku buryo na je nababonye namye ku mpimba nabiboneye abarekuwe Mhm.
ni kuvuga nabo bariko baravuga yuko batarababona nibaza yuko ngira batari hagufi mu mwanya barahava bababona Eh, Ikintu uyu- rero jewe novuga rero uyu munsi hari cyashimishije ni abatashye.
uko-
uyu munsi uyu munsi hari abanyororo batashye
Eh, hari abarekuwe kabisa hari na je abonzi mu mwanya barekuwe nari sanzwe nzi mu bari barafashwe n'abandi barekuwe ni benshi barekuwe ngaha ku mpimba nk'aha i bujumbura tuwe dusanzwe eh, tuhegereye barekuwe Mm.
Eh, eh, je rero gusa icyo nishimye ni uko kabisa abo barekuye batarabye novuga yuko batarabye nkunzi kuko n'abari bagirizwa bimwe na bimwe bimwe by'imigomuko nabonye harimo benshi barekuwe icyo ni Mm.
ikintu rero jewe nabanje gushima cyane rwose mbere nkanakeza kabisa umukuru w'igihugu yuko yohera uko yohora uko oya agirira ikigongwe abantu kugira nyene baze barataha kuko hari igihe biba bitaturutse ku mvo yabo kuko hari igihe uca usanga byaturutse ku mvo yabo hejuru biba ba- babashutse Mm.
avuga rero yuko kabisa yobandanya atanga n'imbabazi no ku bandi bagataha bakaza kubaka bakaza kabisa tugasangira kubaka igihugu ndetse no gukora ibyabo ikindi kandi nagomba nyine guca nshikiriza nuko nyine eh, nk'aba bari barafashwe ha- nk'abo usanga bari barafashwe bari nk'abanyeshure nkavuga yuko kabisa bogerageza nk'uburyo boraba nk'ingene nko mu gihe umwaka wotangira w'ishuri bakaraba uburyo bobasubi- bobasubizayo bakaraba ingene bokwiyungunganya bakaraba uburyo bofashwa Mm.
kuko urabona yuko bari baratakaje igihe cyo gukora kwa nk'umuntu atakaje nk'ibihe bibiri by- nk'imyaka ibiri y'ishuri urabona yuko aba asubije inyuma hanyuma Eh.
rero bakaraba abanyepolitike ntibazoze barashuka urwaruka kuko iyo bashitse urwaruka baba barutesheje kazoza kuko usanga umuntu atakaje intumbero nini iyo yagiye hariya hantu kuko muri kariya gasho n'ahantu hababaza cyane n'ahantu habi kuko twama tubona n'abo banyepolitike iyo babajyanyeyo bakagera ku muryango aho igihe mu gutambuka binjirayo babanza gukorora amaso nawe urumva iyo bashutse rero nka bariya abana bakajya hariya urabona usanga ari ibintu bibabaje cyane nyine Eh, nicyo gituma rero jyewe mvuga ati ku bwanjye ndashimye ku buryo batashe nkaba ehe.
nanjye nishimye kuba mbonye ab'iwacu n'abagenzi kuba batashe n'abandi basigaye nkavuga ati kabisa yoraba uburyo yongera kugira ikigongo basi no mu mezi basi nk'abiri nabo Eh.
bagataha bakaza kubaka igihugu niko se habima Ni- Okay.
ni wowe wari watwandikiye kuri facebook ariko utatanze nimero ni wowe wari watwandikiye habimana emmanuel w'irwoga uvuga uti ni Oya, byiza ni njyewe- iby'agaciro gusa n'abandi ntabari kure Eh, eh, nanditse Pacific Habimana.
eh ni pacifique ariko habimana Habimana- ntabwo ari wowe rero ubwo n'undi habimana eh, mutandukanye urakoze rero pacifique we
Eh, Yego murakoze cyane kabisa namwe muzobandanye nyene mudukurikiranira ku buryo nyene boraba nyene ingene baturekurira n'abajya basigayeyo natwe tukishime nabo turebe ubutumwa Ye.
bw'ishimo kabisa tukaba tubishimye cyane namwe murakoze kuba mwaduhaye ijambo habimana pacifique ndagushimiye
yego murakoze cyane inshuti z'ijwi ry'amerika rero nyine nk'uko nari maze kubabwira nganira na pacifique hari na habimana emmanuel w'irwoga watwandikiye kuri facebook nyine nabyo twabivuze ni byiza ni iby'agaciro gusa n'abandi ni abarekure naho ndayikunda augustin yanditse kuri facebook y'ijwi ry'amerika ati ni byiza ugira imbabazi nawe azazizi- azazigirirwa kuri telefone dufite eme eme uvuga cyane ariko urakomeye se
yego ndakomeye ye uratangaza iki rero kuri iki cyemezo cy'umukuru w'igihugu
nuvuga nti ndanezerewe gusa nuko umuntu agomba agira amakenga ko baba barekuye kugira ngo yagure ahashira abantu
kagira inkuru sigura neza
politike yiwe niboneka neza ko ari iyo kurekura abantu kubera ibiguma bikorwa n'abantu kumwe n'abaza barafatwa mu bucamanza ntimunyabutse ngo ubuce imanza ngo abantu bamenyekane amabere abarebe bere barekugura hakiri kare abafatwa n'abafatwa amacibwa izo manza ariko se eme kuvuze ngo ni ukugira ngo ashyiremo abandi perezida wa repubulika niwe ufata abantu akabashyira muri gereza
none agasho kagutse kakaba kaniniya wumva badacaboneka aho kuja ahandi yagiye usanga haruzi akavuga ati reka nabo ngabanya bake abwira ndo nkaho nshira abandi ariko ntabwo ari perezida ubafata bafatwa n'inzego zibishinzwe inzego z'umutekano zibishinzwe ntabwo ari perezida ubwe
Eh, iyo batari babafata gute mu kakabi bashobora kubarekuza ni ukubera ko amategeko ari we aha ububasha bwo kubarekura yanabivuze mu ijambo rye ati nshingiye ku ibwirizwa shingiro
Mm.
ibintu byose arabisobanura ntabwo ari ntabwo ari icyemezo yapfuye gufata yapfuye gufata mu kirere gusa afite amategeko yashingiyeho kandi yayasiguye
Eh, akaba ariyo ngingo yafashe ni nziza cyane biba niyo gushima muga gusa hamarabe kubona agabanya abacamanza baca imanza bihuta bagira amatoza atomoye kugira ngo abantu baze barapfunga bapfunga bakwiye gufungwa hama harekurwa bakwiye kuregwa na politiki ibe nziza kugira ntihaze haragiye abantu bazira ibyiyumviro byabo handi hariho ah, inkozi zibi zibikora ziguma zidegenza hama abantu gusa kugira avuze icyiyumviro kinyuranye n'icy'undi muntu ugasanga niwe apfunzwe ye eme ndagushimiye
yego namwe murakoze muteze amatwi radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro murisanga uyu munsi muravuga murivugira ibyiyumviro byanyu amakuru yanyu kuri kiriya cyemezo cy'umukuru w'igihugu w'u Burundi cyo guha imbabazi abanyororo bagera ku bihumbi bibiri na magana atanu kuri telefone dufite ernest ernest
alo tomasi urakomeye
yego nuko wowe urabivugaho iki
ego m- murakoze cyane kumpa ijambo Mm, Eh, jewe icyo ndabivuga ko ubwa mbere ingingo n- n- ni nziza mhm, mhm.
Eh, igituma ingingo ari nziza umukuru w'igihugu ah, ari- arinze ah, ye- yiyumvira abanyagihugu nk'uko jewe ndabiha eh, ishusho nziza Mm, ariko nu- ariko nkagira n'amakenga
mhm.
Musanze Tomasi duhereye mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu aho aho hatangura imvururu mu Burundi zivuye ku ku kwitoza uh, bwa gatatu kwiwe Mhm, harafashwe na cyane cyane urwaruka rwinshi mm.
Eh, na- eh, nagira ngo iyo tomasi namwe bwo murabivuga ngaho mu makuru hari abantu mu birirwa barafatwa aba hari hariho hariho n'abagenda ba- ntidusubire kubu- kumenya irengero kandi tuzi inzego zijejwe iperereza zabafashe Mhm.
ukavuga uti naka wo mu iperereza yatwaye umuntu hanyuma ejo bundi ukaza- uka- ugasanga eh, na cyane cyane mu mu gihugu hagati ugasanga ah, umuntu arabuze irengero baragiye mu busho bwose baramubuza kandi Mhm.
ibyo- ibyo ni ibintu byama byabaye Mm.
rero hariho n'abafatwa tuzi bamazeyo je no- no- gusa sindi buvuga amazina mugabo Eh, ndafite abantu bashika batatu b'abajenenzi bafunzwe bafashwe bazira imyiyerekano mugabo gushika uyu munsi ata dosiye nawe woja mu butungane ata dosiye yiwe usangaye mhm.
ariko ugasanga ari ari ari mu ibohero rikuru rya mpindo rero umukuru w'igihugu avuze ngo ndarekuye ngo aka- akavuga yuko ari bwiriza shingiro ribimu- ribimwemerera akasigura ibitari bike Eh, thomas nagira nkubwire hariho o, abashika babiri nzi bamazeyo umwaka urenga batagira na dosiye batara- bataritaba ubutungane bataraja imbere y'umucamanza na rimwe none abonye abo batagira yo yo dosiye ko yavuze ati hariho abapfu ati ati na cyane cyane aba abapfunzwe akavuga ati abari baciriwe ibihano bimeze uku bingana uku none bamaze gukora ica- ikigira kangahe ati abonye iyo ngingo iraberekeye mugabo hakagira n'abandi bavuga ati abagirizwa ibyaha bimeze uku n'uku n'uku ntibarimwo Mm.
nagira yaba yaba hariho nk'umutumire ngaho yaje kwishyura ngira ngo niwe nabikubaza nti ntiasigurire yuko n'abo bonye boba barimwo abo bapfunzwe muga batagira amadosiye Mm.
hanyuma iyi ngingo kandi tomasi nagira ndakubwira amakenga yandi mfise Mhm.
nk'uko mugenzi wanjye yavuze imbere yanjye ugaca umubaza eh, yavuze ati hari n'aho ari ukurekura kugira ngo yagure ahazoja abandi Mm.
wowe waciye umubaza uti mbega umukuru w'igihugu niwe abafata mbega tomasi Mm.
mu gihe umukuru w'igihugu ariwe atwara igihugu
yego inzego z'ubutungane zikaba arizo uh, aba- aba- inyamiramabi cyangwa abakorewe iperereza cyangwa abagize gute Eh, uko ndabyibuka umenga nimba ntihenze eh, aha mu burundi umukuru w'igihugu niwe niwe eh, ari hejuru ni- niwe ba- ba- ba- ba- bamwita umenga nimba ari iyo magistrat supreme ngira ngo aha Eh, mu burundi niko ko tubizi tumu- tu- turabizi kandi Niko- ibyo niko ni- byanditswe.
birazwi ngaha niko byanditswe mu ibwirizwa shingiro
ngaha aha niko bimeze si sisoma cyane byinshi mugabo wowe uratohoza uzosanga ariko bimeze ngaha kandi ndazi ko hataza kubura uwundi azi iby'amategeko kundusha arabizi Eh, ntuza kubura uwundi abivuga rero mu gihe umukuru w'igihugu amaze kugi- gukoronka icyo kibanza ni yego ukuvuga yuko ubwo ubwo butungane urumva urumva bwitwa ubutungane ubu- ubundi mu bu- mu bihugu bindi ubutungane burigenga kandi no mu burundi niko babivuga ngo burigenga mugabo ntushobora kuvuga yuko eh, umukuru w'igihugu arekuye avu- atanze icyo kigongo haba hariho ikintu cinyegeje inyuma niyo makenga jewe mfise Niko se, Ni Ernest.
hahandi usanga Ernest ha- hagira hare Ernest hagira we.
harekugwe abantu ba- bamwe bamwe eh, dufate usanga hariho abantu bari mu na cyane cyane ku mu- mu mugambi uri ku butegetsi bashobora kuba bari bafatiwe mu makosa mwamwe mhm, Eh, mugabo ugaca usanga nk'aho bararekuwe nk'uko mugenzi wanjye yabivuze uwitwa desire uwamahoro Mm.
uwo ashobora kujyamo kandi iyo ni inkuru imaze kumenyekana ko ashobora kuba arimo muzi ko eh, ngira nta nibaza ko yarapfunzwe umenga amezi atatu mhm, nimba ntihenze n'igihano bamuciriye mwarabivuze ngaho onye ku maradiyo mhm.
mwaravuze igihano bamuciriye ingene ki- kimeze Kibutsa- ihazabu bamuciriye, kibutsa abumva ijwi rya eh, amerika hamwe ni- ni- ni- n'igihe cyo gufungwa uh, ba- ba- bamuciriye ernest we wakibutsa ayo makenga, urumva yuko uwo onye ahora atwara ya- ya- igipolisi kirwanya imigumuko uwo munsi yari amazeyo ah, umenga nk'amezi nk'atatu uwo munsi agira veyo urumva iyi ngingo yama isohoka hariho abantu yerekeye bari mu mugambwe uri ku butegetsi bagirizwa amakosa amwe amwe mugabo ugasanga iryo kosa yagirizwa ni ikosa rikomeye mugabo ugasanga bwa butungane buriko bumuha eh, igihano kita- kita- nibaza ko ko kitaba kiberanye n'ivyo yagirizwa niko ernest rero rero hariho ibintu Ernest byinshi we.
biba mu Mutama ernest Alo?
yego niko Oui.
wakwibutsa abumva ijwi rya amerika igihano uwo desire uw'amahoro uri kuvuga yari yahawe
Eh, igihano nimba nta ni- nimba nihenze baraza kuntunga mugabo eh, umenga bamuciriye ihadabu rye- ry'umuriyoni umenga umuriyoni ni- um- sinzi ko ni ni umuriyoni cyangwa urarenga ko amahera makeyi hama baca bamucira n'igihano c'amezi atatu nimba ntihenze ubwo rero yakirangije Ariko ahubwo ubu unye- ubu- ubu- ubu urumva yuko ayo mezi atatu ngira ngo petetere ko yoba ari- ya- yarakwiye nimba ntihenze Eh, yego aho aho uyo rero urumva uyonye ashobora guca avayo Mhm.
kandi icyo i- ikosa yagirizwa ntiryari ikosa ryoroshe kuko umaze kuja kudurumbanya ku kibuga c'indege ni ukuvuga yuko haba hariho ama- a- ni ikosa rihanwa mu makosa eh Ernest Rero, ni kimwe rero nakubwira nti nti ubutungane bw'uburundi ntibwigenga ye ndagushimye uko nawe uzotohoza uzosanga umukuru w'igihugu cy'uburundi ari roma jisira supreme magistrat niba- supreme bivuga yuko ari we nuko- mucamanza nuko- w'i- mukuru Nuko nye- w'ikirenga.
nye- ngira ngo mu kirundi si- sinzi ko sinzi ko novuga ngo ari hejuru y'ubutungane canke Nicyo bivuga, nimba ari magistrat Niwe supreme nicyo bivuga.
mucamanza mukuru eh ye Ernest uwo ashatse aramugirira ikigongwe nk'uko nyene urumva ya- yatanze ikigongwe cy'ikivunga mugabo akavuga ati abagirizwa ibinyenye ntibarimwo mugabo abandi akavuga ati ndabiye kuri ibi n'ibi n'ibi bwirizwa shingiro rirampa ubwo butegetsi hama nkazinkareza iryo eh, buranyeme burampa ubwo bushobozi hanyuma nkatanga ico kigongwe Ernest ndagushimiye Rero, cyane muri reka make duhe n'ijambo ingingo n'abandi yari nziza, yego urakoze ariko cyane no Ernest kubara ko ata ye kintu kinyegeje inyuma ye ndagushimiye cyane rwose Ernest duhe n'ijambo ngenda ku mana nshuti z'ijwi rya Amerika nawe amaze akanya ategereje kuri telefone ngenda ku mana
yego ndakumva amakuru yawe
eh turashima ye icyiyumviro cyawe rero kuri kuri izi mbabazi z'umukuru w'igihugu
Eh, imbabazi z'umukuru w'igihugu twebwe twarazishimye kurekura abantu bapfunzwe Mm,
ariko icyo ya- yagombye yaravuze ko abapfunzwe bagirizwa imigumuko ngo ata mbabazi azobagirira mm,
natwe bamwe bamwe tukaba tuzi ko harimo abapfunzwe batowe ku buzi bwabo bakora abadandaza amakara abo mu mabotike abakozi bo mu nzu natwe ibyo byaraduteye amakenga ku buryo ya- ya- yavuze ko uwogomba gusaba ikigo- ikigongo yo kwisabira ku ruhande rw'imbega twomubaza natwe nk'abanyagihugu bato bato mhm, nk'uwo- nk'ugomba gusaba ikigongwe ko benshi mu bakozi bo mu nzu mu badandaza amakara bamwe bamwe tutazi kwandika twese tubifashwamo nande mu gihe tuba twatowe ku buzi twangajwe na ba databuja
yego
Eh, urumva rero icyo ni ikindi kibazo akwiye kugaruka ko nk'umukuru w'igihugu kandi nkibaza turamukunda naho bavuga ko bijya byabaye ngo byagirizwe abantu bamwe bamwe bamwe ntitubishyigikiye ariko ugaca usanga ugaca usanga biraguhitanye abo bata utazi iyo bija n'iyo biva bamwe bamwe bikadutangaza rero arakwiye kuza araraba ibyo byose akazikurikirana akaraba ko ubifata ashobora kugutungwa afise ivyagirije bimwagira ye ndagushimiye ngenda ku mana yego navyo ndashimye kuba mvugiye kw'ijwi rya amerika kandi ni irya mbere mvugiyeko ye tuzajya tuguha ijambo uko tubishoboye kose kimwe n'abandi mwese urakoze yego muzaba mukoze Ye.
yego namwe noneho duhamagare laurent laurent
hano wiriwe
mwiriwe mwiriwe iwe urabitekerezaho iki izi mbabazi za perezida nkuru nziza ku banyororo bamwe na bamwe
rego ubwa mbere ho turabanje gushimira radiyo ijwi rya amerika n'abamenyeshamakuru bayo baduha ijambo kugira ngo tugire icyo dushyikirije yego
hanyuma ubwa kabiri ndashimiye cyane umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza ku kuri izo mbabazi yahaye abanyororo Mm,
hanyuma nubwo kenshi abantu batabyumva kumwe burya iyo ibintu bitanguye biza buhoro buhoro hanyuma bitanduka bigakomera mm,
Eh, twebwe nk'abanyagihugu bato turamusaba ko yorekura n'abandi bari mu gasho kuko ijambo ry'imana rivuga ngo nubwo ibyaha byotukura tukutuku ngo ngo- ngo birera nka sheregi mu gihe imana iba yabiguhariye mm,
tukavuga duti rero imbabazi zamyeho kandi no muri bibiliya biravugwa ko imbabazi zamaho tukavuga ati narabagirira ikigongo n'abandi bariyo batahe baje mu miryango uranabona ko n'ubu usanga ibihe by'ubu bigoye hari abo usanga ari nk'abapapa kugira ngo bashobore kujya muri famiye barabukuntu batunga imiryango yabo mhm.
tukaba turangije tubashimira cyane ku ishuri rya amerika kugira ngo n'abandi baruhe akanya murakoze ye urakoze cyane nawe laurent
rero murakoze cyane ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite niyikiza niyikiza we
karame karame wiriwe neza
mwiriwe mwiriwe tomu nuko uratangaza iki rero kuri iki cyemezo cya perezida nkuru nziza
ah, mbere na mbere buriya mbona ari nk'intambwe ikomeye Mm,
Eh, intambwe ikomeye yo kugira umutima ubabarira mhm,
ariko hari ikintu nagarukaho mm.
ese kubabara umuntu bu- babikora mu buhe buryo kuko hari nk'umuntu baritwaye nabo nko mu rukiko ananiza urukiko Mm.
aho hantu numva aho aho ngaho naho numva bahareba nabyo sinamenya Aba- aba- ube ni umuntu uvuga unaniza urukiko aba yarunanije gute se
ndavuga nk'umuntu unanije urukiko akanga kwemura icyaha Eh, none se kwemera Akwemera icyaha ni icyaha.
agahato niko kandi Kwa- kwemera icyaha ni Eh.
agahato
ntabwo ari agahato tuvuge nk'umuntu unanije nk'urukiko Eh, ate- atemera ibyo yagiye akora eh.
ukumva ngo bamuhaye imbabazi aho ngaho naho leta nawe yaku- hari ikintu yako- yakwiye kureba Mm.
kuko hari abantu bitwaza ngo bampaye imbabazi yagera hirya bamubabariye nawe uga- ugasanga ibyo yakoze ari ku- kurushaho kubyongera aho nawe ndumva nk'uma- nk'abantu bahawe imbabazi Eh, ndumva baba bagumya kubaba hafi baka- bakareba mbega imyitwarire yabo bavuye aho ngaho mu buroko imyitwarire yaho nyuma yaho hari icyo bari gukora ni iki za ubusanzwe bene abo ngabo baba bahawe imbabazi bakava muri gereza burya hari uburyo n'ubundi bagomba gukurikiranwa inzego zibishinzwe zigomba kubi- kubakurikirana kugira ngo zirebe nimba badasubira mu byaha kuko iyo akoze akantu k'icyaha kamwe gusa nubwo kaba gatoya ahita asubira muri gereza aha akamaramo cya gihano cye Aha, cyose aha ngaha niho burya nashakaga n'icyo imbabazi kumenya.
zivuga nimba babakurikirana koko Eh, niko bigenda kereka kereka iyo ba- hari abantu bahari badakoze akazi kabo ibyo ngibyo byo ni ibindi bindi ariko burya har- bafite inshingano zo kubakurikirana ndetse n'abo bantu bakajya baza kwitaba mu gihe bahawe runaka tuvuge bakababwira wenda buri wa gatanu w'icyumweru cyangwa se buri wa kabiri ibyumweru bibiri bakajya kwitaba aha n'aha mu nzego zibishinzwe kugira ngo koko izo nzego zirebe nimba bahari urakoze rero
Eh, ndabashimiye cyane ye umunsi mwiza
yego namwe radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro murisanga turavuga ku mbabazi za perezida nkuru nziza ku banyururu bamwe na bamwe bose hamwe bagera ku bihumbi na magana atanu mu ijambo yavuze ni icyemezo yatangaje mu ijambo yabwiye abarundi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu urangiye umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi utangiye kuri telefone dufite diyodone diyodone Dieudonné Dieudonné agiye hese radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda twikomereze ubwo Dieudonné sinzi utwo ahugiyemo maze rero nagira ngo nimba inoseni anyumva ankurikira andeba ari kundeba niko inosenti wadusubirizaho ka kajambo ka perezida nkuru nziza kugira ngo abantu bibuke uko yivugiye icyemezo cye
mu ntumbero yo gusasagaza amahoro iteka n'itekane mu gihugu twisunze ingingo y'ijana na cumi na gatatu yibwirizwa shingiro twagiriye ikigongwe abakatiwe gufungwa imyaka itarenga itanu abamaze bitatu bya bine mu mvuto kongera tugabaniriza ibihano nyororo batandukanye bose hisunzwe uburemere bw'ibyaha bagirizwa n'inyifato yabo mu mabohero barimwo kubera iyo ngingo banyororo ba baba ibihumbi bibiri n'amajana atanu bagiye kwidegemvya tubasabye kwirinda icyo cyose cyotuma igiti kibakora mu jijo kabiri
ijwi ry'amerika perezida nkuru nziza aravugamo n'akandi kantu ahari ah, abakunda ijwi ry'amerika bari kwibagirwa harimo n'akantu yahereyeho avuga ati uko bitwara muri gereza none nako hari ndibwira yuko muri bukavugeho kuri telefone dufite claude claude we claude ndabumva amakuru yawe
Eh, ndabumva n'ukuri Eh, amakuru yawe
ni amahoro turashima imana icyemezo cya perezida nkuru nziza urakivugaho iki
rero ndabona ari ijambo ryiza nk'umubyeyi wa sebarundi ndavuga nti ni ukuri yagize neza ariko nu- numva umenga nifuza ko yokwibuka n'abo bandi bose kuko umwana burya mu kirundi iyo abijije mu ngobyi bayimuhekamwo Mm, numva ko n'abarya nabo yavuze ko batarimo ko nabo yokwikubita agasha akazogira akaba se barundi koko nabo akababarira kuko harimo n'ababiguyemo batanabizi eh,
ni ukuri turashima ijambo ni ryiza kandi turiha agaciro yavuze ko ari intumbero yo gusasagaza amahoro ni ukuri ni byiza cyane ye claude we urakoze Ye- yego ijwi rya amerika murakoze namwe yego nuko nuko ijwi rya amerika na mbonimpa turi kumwe mbonimpa mbonimpa we
uyi uri kuganira nande aho ngaho ku ruhande rwawe
nta n'umwe hehe nuko urabitekerezaho iki ibi ngibi byo kurekura abanyururu bamwe na bamwe
Eh, icyo nakomereze ko jewe Ah,
nutwa ko hakozwe icyari gi- icyari giteganijwe kuko kubera nkabe- nka benshi ba- bari mu bunyoro batacu bagirizwa
yego Nk'abo- nka benshi- nka benshi bari bakwiye kurekurwa turabye nk'ubu- nk'aba- nka- nk'abajene bari mu munyororo buye bagirizwa ku- guharanira amasezerano yarusha ni benshi nk'abo bose bari kurekurwa mhm.
mugabo noneho uca uvuga ngo uriko urashima nk'abajya abajene baramaze imyaka irenga inga ahe umwaka urenga bajya ku itariki munani ukwezi kwa gatatu bibiri na cumi na kane bo muri ms nk'abajya ntibari bagirizwa ubusa Mm,
navuga ati ahubwo ho abo bamwe bamwe baba barekuwe baraba bagaca baraba aho bajana kuko kubera iyo tubona ubu ntaho baroye mm.
baravye nabi babatoye ibiziga uwo afise aho aja yoraba akaja ahandi kuko turavye yuko ibintu bitoroshe ngaha hamwe hamwe n'iryo rekurwa haba hari abantu bagombye kurekurwa bari ha ruhande Mhm.
bamwe bagiye barabavuga kugira ngo baje ahabona ico ni naco gituma uba yavuyeyo biga- hagira imana ak- akazayo yoraba akarahukuye ntaba yihisha ko ntivyoroshe ntaho baroye na- n'abandi aho bari kuko n'umwanya n'umwanya kumwe baravuga bashyirayo abandi hari uwavuze ati ahubwo no kubwira bahakure barondera aho bashyira abandi twovuga ati ngiye bari nk'ibyo Yehe, mboni Hama.
yego
hama ati iyo numva yuko yagombye bagombye kure kugira kugira iki- ikigongo cy'ikivunga Na- ari kurekura bongeye kwitwa ko bari bagombye gutembagaza ubutegetsi Mhm.
bajya bagombye guharanira amasezerano yabisha nk'uko banavyiyemerera kuko nibo bari bafite ico- ntaco bategetswe ntati bagomba gukora ye mbonimpa urakoze
sawa murakoze ijwi rya amerika jean bosco nawe turi kumwe jean bosco uratangaza iki turabaramukije ubwa mbere ye komera komera rwose igitekerezo Ya, cyawe twa- twashimye ko yoba yabarekuriye Ah, kuko umubyeyi igihe cyose yama aca inkoni ndende ariko ngo agakubita inkoni ngufi mhm.
ahubwo yogerageza gufu- ku- kubwira n'abacamanza bakanyarutsa imanza bakarondera uburyo kugira ngo ubusho bugabanuke mw'abantu baje gukora bagwiza ibikorwa Mm, abo nabo baba barekuriwe nyine bagahindura ingendo yabo bakagerageza kugwiza umwembu kuko igihugu gikeneye amaboko yabo mhm.
yaba ahubwo mu ubusho bwo kugagwa aha- ahari ubusho hagashigwa nk'ibintu by'ibyimburwa bimbuye abo bari mu busho Mm, yoba byiza kuko n'igihugu cyoheza kigatera imbere kuko igihugu gikeneye abakozi gikeneye abakozi kuko abo bafunzwe bose bakwiye kugwiza umwembu niko se jean bosco ubwo ubwo Eh.
noneho abantu bakora amabi bo ba- Eh.
ubusho bwose bufunzwe abakora amabi bo bajya hehe oya mvuze yuko ahubwo bakwiye kwisubiraho ntihongere kubaho abaja mu busho ayo mabi akahava ntihagire abaja mu busho Mm.
Eh.
ibyo ariko bisaba ibintu byinshi byo kwigisha abantu abantu bakiga bakamenya mbese imyitwarire myiza mu- muri rubanda
Eh, icyo uvuze rero nari ndacibagiye ahubwo bakwiye abo nyine bafunguwe ku- kubahimiriza babaha inyigisho zo kuta kutonona ubuzima bwabo kuko ndibaza iyo ufunzwe wari umu- umuntu w'umupapa ufise ibintu wagirizwa nk'ibyo byo kuja mu mabarabara yego urumva yuko si byiza Ah, ari ari abana ari umugore wawe bumva bose ko baba bagiye mu mporero zawe kandi atari ko byateza kumera ye jean bosco urakoze namwe murakoze ye muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro murisanga edi turi kumwe edi edi vuga cyane wiriwe neza
yiriwe neza namwebwe yego natwe ni uko urabitekerezaho iki iby'aba banyororo ba- bafunguwe bagera ku bihumbi bitanu eh, ibihumbi bibiri magana atanu mumbabarire
ntaworeka gushima Ah,
kuko urumva ni igikorwa cyiza yakoze mhm.
mugabo rero njye nahise akabazo sinzi kwamva unyishura sinzi
kerekeranye n'aba banyororo
yego
kambaze nimba numva nshoboye kukagusubiza ndagusubiza nimba ntabishoboye nabwo ndakubwira nisimbishoboye
yego Mhm.
njye rero ikibazo nari mfise Eh,
urabona mu kubarekura hariho itegeko yisunze mhm,
rero njye nagomba kubaza mm.
abigira bishatse cyangwa abigira kubera itegeko ribi- ribimurekurira
yewe simbizi pe simbizi icyo nemeza ni uko perezida wa repubulika ntabwo ari we utegura we ku giti cye ntabwo ari we utegura umushinga w'iteka rirekura abantu hari inzego zibishinzwe z'ubutungane hari umushikiranganji w'ubutungane ubyinjiramo inzego za parike inzego za polisi inzego z'iperereza niko nibwira bagashyira hamwe bakareba imyitwarire y'umuntu bakareba abakwiye gus- guhabwa imbabazi koko na- n'abo bakeka ko bashobora kuguma muri za gereza nuko bagakora umushinga w'iteka bakawushi- bakawushyira umukuru w'igihugu bawusuzumye neza nawe akawugeza mu nteko ishi- nimba ari mu nteko ishinga amategeko nabyo kuko bigomba kuba itegeko ubundi nta mbabazi zidatangwa n'itegeko nuko no mu no mu nama shi- y'abashikiranganji binyura mu nzego nyinshi icyo nshaka kuvuga kugira ngo wowe abitangaze ku giti cye ariko ntabwo ari buryo ari we ufata icyemezo wenyine ikindi kandi u- nk'uko nyine tubivuga nk'uko yabivuze ubwe ntabwo ashobora kubifata atisunze itegeko ntabwo bibaho Eh, ntabwo bibaho ibyo ibyo ariko nibyo njyewe nkeka ku giti cyanjye abahinga tuzabashaka babisobanure neza ibyo gutanga imbabazi binyura mu zihe nzira bi- bikorwa bite bi- bi- aba- abafunguwe bakurikiranwa bate reka tuzashake abahinga babisobanure
Eh, jewe wumva akabazo nari mfise Eh,
na- na- namenya nti ko hariho i- i- iryo iryo tegeko rituma abo bantu barekugwa mm,
na- nashaka kubaza yuko i- uwo muntu a- abigira ashatse cyangwa akabireka mugabo rero urakoze ko ko mwishimiye ico a- aho ngaho naho aho ngaho naho kubera ko ibwirizwa ibwirizwa shingiro cyangwa itegeko nshinga nawe rivuga yuko afite ububasha bwo gutanga imbabazi ariko burya koko si agahato ashobora kubyihorera hari abo inzego zibishinzwe zishyira ku murongo w'abasabirwa imbabazi akabyihorera bikurikije nanone inama aba abo bakorana abakorana nawe abajyanama be bamubwiye iyi ni inama yunguranyeho kuko perezida wa repubulika ntabwo ategeka wenyine icyo ngicyo hari abantu ntabwo barakirengagiza biterwa n'ibintu byinshi cyane ariko si agahato we koko afite we ku giti cye bimuvuye ku mutima ashobora gutanga imbabazi cyangwa akanga kuzitanga eh Ese murakoze kumpa umuco hama rero noca nshimira rero n'abantu batoye i- iryo tegeko ye hama nk'uko bimbwiye nkaca mvunira urugohe n'ubundi azomusubirira ntibaze babyirengagize urumva ko uvuze ko ashobora kubigira cyangwa ntabigire Mm.
baze bame babyibuka kugira imbabazi hama rero nkaca nterera impanuro ku ba ku
Ku baki?
abajejwe gushira mu ngiro imanza baba baciriwe yego baze barabinyarutsa abanyororo bamare igihe gito mu busho ye edi urakoze Eh, nawe urakoze ku nyishu mpaye nagerageje tu- nakubwiye ngo tuzashaka abahanga babyisobanure neza ye reka ntaco natwe umuntu arashobora kuca ara- abandanya arondera akaronka inyishu ikwiye yego urakoze cyane yego nawe ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga turaganira ku mbabazi perezida nkuru nziza w'u burundi aherutse guha abanyororo ba baba ibihumbi bibiri na magana atanu kuri telefone dufite jule jule
Halo, urakomeye
yego ndakomeye ndashima.
iradiyo yawe ariko wayigabanya kubera ko ijwi ryanjye rirangarukira
Yego me.
Ye- Impande yayo.
yego icyiyumviro cyawe rero
Icyumviro canje mm, si ikindi cyari cyo gukengurukira nyene icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza kubona yiyumviriye kurorasha abo banyafungwa bari bafunzwe bazira kumbure imyiyerekano yari yahamagawe n'abata- n'abatemera gushyiraho ubutungane bushize nkabandanya rero ndamukengurukira ndanabasaba nabo bazotugirire temoignage nk'abajene bagenzi bacu kuko niraza ko bahakuye icyigwa temuwanyaje ni iki mu kirundi
Eh, botugirira botubwira ingene babibonye ni ubuhamya Kumbure.
Ubuha- mu kinyarwanda twabyita Yego.
ubuhamya
ni ubuhamya bakababwira inkuru Eh.
Ego, kumbure bo waba woducira umugani kumbure abo baba bakiri ko baribaza yuko ibintu bikibandanya kujya nibaze ko babihevye na twebwe tutonabikurikira mu nyuma Mm.
ego nkamusaba kandi hariho n'abandi bajene bigeze kuba bavuga ko bafunzwe bazira konona ifu- ifoto yiwe kumbure nabone baba basutse mu mitego n'abana basesa nkunyoze ko nabone yoba- yobaba barira murakoze cyane kubaku jule abo se ntiyari abo ntibari barafunguwe se
Ah, ok barabafunguye ni byiza cyane rero ko sinari nagerageje guta- gutohoza neza Eh, urakoze Rero, murakoze namwe kufaku radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro cyanyu murisanga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda iwanyu mu ntara rero nacyo ni kimwe mu makuru ni namwe mu makuru tubagezaho ku ijwi ry'amerika ariko aba ari amakuru yanyu kuri telefone dufite nsabimana muri iki kiganiro murisanga nsabimana
wi mwiriwe wiriwe neza
yego turashima uratangaza iki
Bo, ubwa mbere nagomba gushimira eh, nyakubahwa umukuru w'igihugu cy'u Burundi Ah, kuri iyo ngingo yafashe mhm.
yo kurekura eh, abantu bari bapfunzwe kuko uriko uraraba mu busho bwinshi hari abapfungwa bagirizwa ibyo bakoze hari n'abapfungwa kubera ko usanga barenganijwe n'ibintu runaka hari n'abandi bapfungwa batawe mu mitego n'abandi bagenzi babo Mm, rero nkaba ngomba kumushimira cyane kuri iyo ngingo yafashe Mm.
hanyuma umuntu agaca akebura nabo barekuwe kugira ngo ikunde iyo bagiye kugira ngo bifate neza mm.
ntibongere kuko iyo umu- eh, kuko ba- baca umugani mu kirundi ngo igiti ntigikora mu jisho kabiri Mhm.
kugira ngo barabe icari catumye ivyo bintu biba ntivyongere kuba hanyuma abapfungwa bagi- bagirizwa ukuri nabo bihane hanyuma abapfunga nabo bagirizwa ku- ba- bagirizwa ibitarivyo canke se barenganywa nabo kugira ngo bihangane Mm.
ego Eh, urakoze cyane habima
sawa sawa noneho duhamagare Yves Yves we Yves
amahoro ni amahoro rwose wowe urabivugaho Yego.
iki ibi by'in- by'imbabazi z'umukuru w'igihugu ku banyororo bamwe na bamwe
ni ukuri ibyo bice ndabivuga ko Mm,
ubwa mbere ndabishima cyane kandi biri mu mico y'abarundi mm,
abarundi bamwe batanga imbabazi cyane mhm,
hanyuma rero umukuru w'igihugu cyacu nawe rero aza arengeje kandi mhm,
Eh, nshashima cyane kuri ku kuntu yabonye ko bibereye akabagirira imbabazi mm, Eh, nkasaba kandi ko yobandanya agirira imbabazi n'abandi cyane cyane abo banyepolitike bahunze ba- bagiye bakoze ibibi byinshi mu gihugu Mm.
na cyane cyane abo abo bagumurwa rukaruka mu mabarabara rukaturira ibintu n'abantu Mhm.
Eh, abo bishoboka bakaba babarira kugira bitaba ibiganiro ama- abagombye guhirika ubutegetsi nabo bagasiga imbere y'ubutungane impamvu ikabakubita mu gahanga ntibabajyanye yose
Eh?
ntibabajyanye muri sentare
Eh, hara- hari abashoboye guhunga bata- batafashwe yego
Eh, abo tumva bari hirya no hino mu bihugu bitandukanye Mhm.
nabo rero urumva abakurikiranwa muri ibyo bihugu ba- bahungiyemo kugira baze bitaba ubutungane abera bere Mm.
aba- abo bigaragaye nabo ko bafite uruhara ba- basanga abandi eh, bakubitwe ntahe mu gahanga ye yivu urakoze
yego murakoze cyane diyodone twari twamubuze none aragarutse diyodone diyodone
yego u- niko kusamaye usamariye mu biki
doya ndi ku kazi nicyo gituma eee nuko noneho duza vuba vuba uvuga icyiyumviro cyawe wikomereza akazi yego Eh.
icyumviro cyanjye yego ni uko ibyo yavuze babishyira mu ngiro abo bafungi- bafu- bafungwa bakarekurwa n'abandi baka- bakabigira nyine nabo nyine baka- bakarekurwa eee Eh, niko babishyira mu ngiro ko yabivuze bakabishyira mu ngiro ababijejwe ese wowe hari abo uzi baba barebwa n'izi mbabazi za perezida nkuru nziza
oya barimo nyine rero kubamenya gutya ari bene wacu twese turi bene burundi
Mm, bene burundi yego ndabyemera ibyo ariko ku giti cyawe waba uzi neza b'abagenzi b'ababanyi hari abarimo
oya eee Eh, ariko twese turi bene burundi abarundi yego yego ese ubundi ukora iki diyodone
yewe eee ndi umuda- ndi umudandaza eee ufite butike
oya ndandaza mu isoko eee yego ye ni uko ngo ukorera uhaha uronke
sawa sawa murakoze radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro murisanga imbabazi z'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ku banyororo bagera ku bihumbi magana- bibiri na magana atanu kuri telefone dufite gilbert gilbert Oui, wiriwe neza niwe cyane nuko urabivugaho iki Eh, jewe n'ukuri icyo nabivuga ko nuko ahubwo twoshimira umukuru w'igihugu ku bintu akora yama yerekanye ubu- ubuhizi niwe n'imbabazi yama yerekanye biraboneka yuko afite umutima w'ikigongwe Eh, gusa mugabo yindi komantere yi- ikindi kintu no- notanga ivyo no no nesimwe bivuga mu kirundi Mm.
A- hari uwo yaje kuvuga avuga ngo ngo abo bantu baje gupfungurwa ngo ngo ngo ba- ngo baracunge ngo niba bafise iyo baja ngo ngo ngo barabe ngo ba- ngo baceho ngo bomoka ngo bagende sinumva yuko woza wogira ikigongo umuntu amukaca uza guhindukira ukaza kumuhiga umugira nabi Eh, umuntu izina ryiwe ryanjanye gusa ntaryo na- na- ni- sinashoboye kurifata mugabo ah, yi- yi- yikeba akagenda araba amenye yuko ibyo yiyumvira kuri leta y'u Burundi ko atari byo na gatoya Eh, ni ni ni ni ni- ahubwo ndumva ari mu bantu baba bagomba guhungabanya umutekano ahubwo w'igihugu bagomba kugumura abanyagihugu Eh, ibyo je nibyo novuga ama rero nkuru nziza ya- yerekanye ubutwari bwiwe kandi azoguma bwerekana ibihe byose nikoze gilbert abo perezida wa repubulika ahaye imbabazi ukeka ko aba bahana aba abahanaguyeho icyaha cyangwa ngo mu by'ukuri baba ba- nta- baba barangije gufungwa baba barangije igihano cyabo
abababariye Eh.
ababariye ababariye bisigura yuko baba baragiye bakaraba bakabona yuko ari abantu bagiye bitwara neza Ah.
yuko ari ikintu ba- bahinduye impanuro batekera ni uko bagenda bamaze gushika hariya iwabo mu miryango iwabo bakitwara nk'abantu ntibasubire mwa bya bindi baba ba- ba- ba- baba barahowe kuko Eh.
nkunda nk'udufate baba- babarekuye kabwira ati mbona rero mwa- mwa- mwahanywe mwa- mwafashwe kubera yuko tumwe mwagenda kumuka muriko muraturira ibintu by'abantu ibiki ntubace babongera bakabafata kandi ari byo basubiyemo urumva sinibaza yuko bokongera kubarekura
niko se jilbe uretse uretse ibyo ngibyo baba barafungiwe nk'abo ngabo perezida wa repubulika ahaye imbabazi bagize gutya bagakora akan- akandi kantu k'icyaha na gatoya bigenda bite
byumva bo- umuntu yokurikiza amategeko amategeko byumva ni- ni- n'itegeko rihana icyaha icyo ribivuga ko bivanye n'ikosa umuntu yakoze muri icyo gihe umuntu acetse agafata ingingo bi- bi- sero yinuza bivanye n'ikosa umuntu yakoze Eh, yego
yego urakoze cyane jilbe Eh, namwe murakoze cyane ye ijwi rya amerika duhamagare na hakizimana hakizimana we hakizimana wiriwe neza yego ni amahoro natwe icyiyumviro cyawe rero
ntabwo gushimiye ne dushobora kuvugana nawe tunasukame ibindi ku ijwi rya amerika yego nanjye ndagushimiye pe
rero kuri iyo ngingo rero umukuru w'igihugu yavuze ko arekura abantu doza mu ngiro ryari cyangwa hari n'abakeya bararekugwa
ibyo ngibyo hari abavuze hano nk'uwitwa habimana twatagiye tu- twavuganye tugitangira ikiganiro gatoya waremeza yuko ngo hari abatangiye ku- gutaha ariko ariko rero nta nta nzego zibishinzwe twebwe zari zaduha ayo makuru ku buryo twayi- twavuga ngo byarabaye koko gusa ni amakuru tugomba gutohoza
none ko hari abo bari mu gace badafite n'amadosiye amaze amezi cyangwa imyaka ni- nabo nyine bazorekugwa cyangwa nabo bariko bakorerwa amadosiye y'ireme ntayo cyangwa nayo kuri bimeze gutya byose
ibyo nabyo ni ababishinzwe bagomba kubisubiza I- icyo gisubizo icyo kibazo nta gisubizo nge nakubonera ubu ngubu kereka tugize amahirwe muri iki kiganiro muri iyi minota igera ku munani dushigaje ukabona umuntu wabigusubiza ariko abizi neza atari ibintu by'impuha cyangwa ibintu byo gukeka reka nabyo icyo gisubizo tuze kukigushakira turebe ukuntu twabigira mu makuru
yego none ko amezi agiye ubona turi mu gushika muri uku kwa kabiri turari iyo ngingo idoza mu ngiro ryari nta muco dufise tuba dufise nk'umutumire wo muri leta niwe yoheza akaduha umuco kuri ico kibazo Mm. ye urakoze cyane
sawa mugire amahoro aho ku ijwi rya amerika yego r- rwose nawe ugira amahoro noneho duhamagare ferdinand ferdinand
yego amakuru yawe
ni meza
bwira uwo mwana we yegeye irya gato cyangwa se nawe tuze kumwihera ijambo kubera iki se tutarimo ariko noneho yego ndabumva rwose ye banza utange igitekerezo cyawe hanyuma uwo mwana nawe uze kumuha yitangira igitekerezo uze kumuha telefone yego igitekerezo cyawe nagomba nishime yego yego bandanya
nagomba nishime Ah,
kuba perezida wa repubulika y'u Burundi yarekuye abafungwa yego
byoba ari byiza n'abandi baba bafunzwe bazira ubusa akabarekura Mm,
kugira ngo batahuke baze mu gihugu twubake igihugu urabona n'inzara iraturembeje muri kino gihugu mhm.
no mu gasho boshobora kubura n'icyo barira kuko urabona ibide- ibidanazwa byarazimbye Mhm.
ntabarekure baze ba- barondere ubuzima mu gihugu kuko ubuzima ubu buragoye aha mu burundi Mm.
bose hakwiye kubarekura bose bakaza tuku- tuku- tukarondera amahoro kugira ngo turabe ngene nyene twoshobora kubaho ye
yego urakoze cyane ferdinand
murakoze namwe ku ijwi rya amerika none uwo mwana wavugiraga inyuma yawe cyangwa iruhande rwawe agiye he
yagiye yagiye namwirukanye yego yego ariko abana nabo rero mujye mubaha umwanya bavuga ibitekerezo byabo ubutaha ntuzamwirukane nawe uzamuduhe yibwirira abandi nawe icyo atekereza
sawa sawa mu- mubatubwirire rwose abagize leta ba- ba- bakorera ibishoboka byose ba- barabe ico bafashije nka muri komine yo ngaha nyene igere i bujumbura inzara iriko irica abantu ye ndibwira ko babyumva ferdinand
Eh, perezida bagarukireko
ye urakoze cyane
yego namwe murakoze iri ni ijwi rya amerika rivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri sanga
yanjye roho kiganza duserukane eh. wowe wahize bose Ay, ay, ay, ay. ubone mu marembo nk'iyo mpanganya Ah, nicyo nyicara umugabo uganje mukwe nituza mere nabumva imvura ihinda bikana ndira banyagiwe ndifuza gutura uyu munyenga ndimo yo mbega urukundo rudafite ikiguzi ubu bayo wanjye nanjye mbayo wawe inyenyeri inyobora tazigera izima intambwe yawe uzunsangira uti bihumbi wowe roho yanjye izahora irata roho yanjye roho yanjye we roho yanjye izahora irata roho yanjye roho yanjye roho yanjye oh baby roho yanjye izahora irata igitego natsinze abandi oh. umwari ubahiga bose oh yeah. dutambuka tutanyuranye hey. mu byishimo bidacagase hey. wabaye ikinege imfura na nshura nzakwambi kikamba ry'ingororado
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga imbabazi z'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ku banyororo bagera ku bihumbi bibiri na magana atanu duhamagare niyo nkuru iminota ibiri dushigaje ndibwira yuko ari we mutumire wacu ugiye kudusoreza iki kiganiro niyo nkuru
ego tomasi amakuru yawe
amahoro n'amahoro urabivugaho iki iki kuri iki cyemezo cya perezida nkuru nziza
ego njye ntabwo bashimire perezida nkurunziza Mm.
ku igomba yatanze ku ba- ku- ku- ku banyororo kandi nkaba mvuga nti ego politike y'urundi tuba twigoye Mhm.
tu- tubanje kuraba abantu bafunzwe bagizwa ibintu byo gu- byo guhunganya umutekano biki n'ibiki ibintu byinshi Mhm.
Eh, nk'uko bamwe babivuga abandi bose ni ukuri hari abana bajya ba- ba- bajya abandi bose bafunzwe bagira igongwe amabanza byatwara igihugu cyacu Burundi ye Eh, hari abana bajya bose bari hanze bose kuko igongwe niyo cyagira bonyene ko abagizwe si bajya bonyene gusa yego
yego muragize neza ye urakoze niyo nkuru
yego murakoze nawe kumujya motomasi ye radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu rero mu magambo makeya icyemezo perezida nkuru nziza yafashe uyu mwaka utangira cyo guha imbabazi abanyororo bagera ku bihumbi bibiri na magana atanu muri rusange abanyagihugu bavuze kuri iyi radiyo muri iki kiganiro baramushima ariko bakanamusaba ni ukuvuga no gusaba izindi nzego zimufasha gu- kuyobora igihugu bakamusaba gufungura n'abandi banyororo bakamusaba kwihuta ko yabwira inzego zibishinzwe z'ubutabera sentare zikajya zihutisha imanza kandi bakavuga bati ntibibe gufungura bamwe ntibibe uburyo bwo gutanga umwanya wo kujya kubikamo abandi bantu ni ukuvuga ntibibe umwanya wo gufata abandi no kujya kubajyana muri gereza aho aba- aho ngo bavuye hanyuma hari ababaza batese iki cyemezo cy'umukuru w'igihugu cyatangiye gushyirwa mu ngiro hari abatangiye gufungurwa bakibaza nanone bati ese abadafite amadosiye bo ibi birabareba muri make ni ibingibi mwavuze hanyuma tukaba twabemereye ko tuzashaka n'abahinga bazi ibyo gutanga imbabazi bakabibasigurira neza ba- babizi neza mu by'amategeko kuko twebwe ubwacu nicyo dushinzwe kubagezaho abantu kugira ngo basigurire maze rero ndabashimiye cyane mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu ijwi rya amerika mu kanya saa kumi n'ebyiri ni amakuru murakarama
Ooh.